bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mugaga agiye guterefona ngo amenye niba koko rusiya yararaye kabiri kwa nyina wabo ese mama amaherezo yaje kuba yahe mukurikire umukino
aro alo mbega muracyabaho uraho neza muganga eee turaho umwana se yageze aha amahoro eee ubwo nyine nanjye nicyo nari nguterefoneye eee ngo menye koko niba ariho ariho yari ari koko niho yari ari ariko rero ndumva azagushaka tukabivuganaho neza rwose ntimugatume umwana agenda ijoro ntawe uzi icyo ari burihuriremo eee nabyumvishe tuzabifatira ingamba yego ngaho wirirwe ndose genda mve imbere nyine to karwe karame
igira hino ga
ndaje ubwo uzi aho hantu rusiya yagiye kurara ashwe uhamenye wakumirwa kure se Hmm. kuhagera uvuye ahangaha Mm.
utanyuze mu ishyamba ni ukuvuga ngo byanze bikunze uranyura mu gishanga Eh, urumva mm.
kandi tekereza ijoro yagiye ayiwe ubwo si yahura n'abagizi ba nabi koko
yewe nanjye numvisha ubwoba buntashye rwose Eh,
tugize amahirwe ariko bwagarutse amahoro mm, cyane Mm, ariko nyine Mm.
ni ukumuhagurukira naho ubundi byazatugora yewe njye ntumbare njye ntacyo namubwira ngo anyumve njye namubonye amfata nka mukeba we
Ya, ndabizi kukumva wowe rwose ndabizi ntibyakoroha cyane rwose
senza ndakumva kanya nyabona unyubakire ikiraro gisa nk'icyo wiyubakiye dore bose baragishimye Ako- nuko.
ako se kanki ku cyanjye cyubakishije amatafari icyaba kikaba kigomba kubakishwa ibiti u- urumva byasa bite kuko yego bireke gusa ariko nacyo kibe gikomeye ahubwo uzi itandukaniro riri buze kubamo oya wabonye ko twazamura urukuta rw'amatafari ku ruhande rw- rwo hirya hara ku cyoko cy'imvura Eh, ari naho izuba rirasira kugira ngo inka nyine itazanyagirwa cyangwa ngo izuba riyice ibyo narabibonye Eh, wowe rero kuko kuko ari ibiti tugiye kubakisha Eh.
urwo ruhande ni ukuzaruhoma urumva Eh.
tuzaroma kugera hejuru urumva ko bizagira akamaro nka- nk'ako urukuta nyine rw'amatafari Eh, birumvikana Eh, nawe rero ku zindi mpande Mm.
tuzahoma kugera kuri metero imwe wabonye uko wanjye twabikoze Eh, Eh, kuriya twazamuye udukuta nyine tureshya na metero imwe tugenda duhoma yego Mm, kubaka hasi ho tuzabikora kimwe Mm.
kuko ni ugusasa amabuye tukamena isima y'igiheri Eh, ndakumva Eh, kandi ku buryo buberamye amaganga azajya abasha nyine gutemba ajya mu muferege tuzayiburamo hanze y'ikiraro ariko ubwo ni kuki badashyiramo isima inogereye cyane ni ntibakure ngo binyerere Eh, nibwo amaganga yajya ahita ashokera hanze y'ikiraro adatinze baraye baba we none se kanki ndakumva tekereza iriya nka yawe ihaka iramutse iserebetse ku isima inogereje uko byayigendekera koko haba hanyerera kandi wa mugani nta n'impamvu kuko nubwo isima iba ari igiheri haba harimo ubucurike buhagije butuma amaganga atemba si uko Eh, hanyuma yo kuko tutazakoresha amatafari Eh, bizasaba ko tuzahomesha agasima hasi ku nkuta Eh.
kugira ngo gakingire nyine amaganga atazinjira mu kibambasi bityo akamunga ibiti Eh, inkuta zawe zigasenyuka kareshya gatese ubwo ese ngo ni karekare cyane uyu kaba kari kuri santimetero cumi n'eshanu Eh, ntabwo ziba zihagije se isima se ko ihari nta kibazo ntabwo ibyo gusakara byo wasakaza amabati wasakaza amategura hi- ibyo rwose nta kibazo Eh, Eh, nta kibazo eh, icyangombwa ni uko uzasakara igisenge cyawe kimeze neza kitava amazi yose y'ikirara akameneka hepfo kugira ngo nyine imvura itazinjiramo ikatotesha Eh, ariko njyewe ndumva ntabwo ari ibintu biba bigoye yewe karabaye iki Eh, noneho kwaje kare bigenze bitera
niko niko kandi senza ibyo ni ibiciro Turi- turi- turi kubaka ikiraro njye mutoke kwa mwabashinze ikiraro uzajya kucyubaka iwanyu mu isambu y'iwanyu Ishyano.
Wanyange.
kandi ndakubwiye ngo uzabanze unyikibone ku nzu Kanye, ndi- ndi- mbega wiri si ishyano koko ngushije Ceceka mama we Sha, murasaza mpangane namwe sawa murasaza mpangane genda ugende mpfireze inyuma yanjye genda urinda guhangana natwe se yewe Genda.
tabara- tabara twihungire buriya icyo ari buhure nacyo cyose arakibatiba Kagabo we.
usange yare kidukubise ntuhagarare imbere ntuhagarare shaho ntuhagarare senza hagarara shaho reka se kudusenyera ibyo twubatse nakubwiye ngo uzajye kubyubakisha iwanyu ukahira ariko reka nze mpamagare ubuyobozi niba tutarasezeranye ivangamutungo risesuye Reka ubwo ari nzamamagare.
usobanuriro hamagara rwose hamagara umuyobozi ko tutava niko kanye ivangamutungo wazanye wazanye umutungo wazanye hano ni uwitwa vaza urawuhakana se cyaba uretse nze ti uretse nze ngo uhagurukire kanye rwo- ca- ndabona ko nk- nkomeje kukuzendekera cyangwa wabangaraguza agatisha uretse nze nkwereke ni umusazi ntakubwira waramutetesheje umumenari isosi konje arapfuba uburo ubu utaha uzaterurire n'amavuta ashyushye atokombeye ubura umumene aho ureba ko atazakubaha ubanza aricyo cyamushobora gukora kanye ca oya ariko eh, komeza komeza ungabure nta kibazo nimugende ca- kanye
mukamana se ko yambaye neza agiye ese mwaramutse mama kabo mbega uraho rusi yego
none se rusi karame
Ewe, ejo ko numvaga papa wawe yahangayitse ngo umaze iminsi ibiri yarakubuze utari mu rugo waba warabaye amahoro nta kibazo ariko
yawe ariko rero buriya ni uko nyine nawe uzi kwihangana naho ubundi ntabwo byorohera umuntu wese kubana na mukasi
Hmm, urabivuga se urabizi Umva de nabiyoberwa ntese erega nanjye nibwo buzima nabayemo yo se burya Hmm.
ntabyo nari nzi ni ukuri wabibwirwa n'iki se nuko bimeze ibya mukase w'umuntu burya ntabwo bijya byoroha ubu nyine ni ukuzajya uhora wirengeseye ubwo nyine buriya icyo azabanza gukora ni ukwiyegereza papa wanyu akabanza akamwigarurira akamubacaho Hmm, mbese ubu ni we mugiye kumva ko muri imfubyi za nyazo yewe ubona yamwigaruriye atamuduteranyijeho ibyo se sha byabura bite Ah, ubu nyine nibwo papa wayo agiye kujya yabona ko mwananiranye buriya azamubateranyaho mpaka abahindanye musigare muri ibicibwa kuri papa wanyu
yewe ibyo kuri igihe rero byaratangiye reka ye aka kanya aje se neza rwose Oya, aka kabije.
kanya rwose atawe ariko ihangane umwihorera imana niyo nkuru ahubwo buriya amaherezo eh, n- nako numvise bavuga ko ngo maritire ari inshuti yawe di Hmm, ko muzi guhisha yego ku byo se kandi wabyumva nyine Aha, none se si inkorana na mama we yewe marite ni inshuti yanjye pe kandi ni umwana mwiza nta kibazo nibyo se koko cyane rwose ntabwo ari umunyamafuti nka ba basore b'ubu ngubu Ka yewe Hmm.
ariko tekereza umusore mushobora kurarana Eh.
bukarinda bucya atagukubaganiye ku muhanda Hmm?
ubwo si ibyo nabyo byarabaye he bimwe wumvaga ngo barambuze ijoro rimwe naraye kwa maritini irindi ndirara kwa mama wacu yamaye ariko maritini ndamugushimiye pe ariko si ubwo rusi siko se tuzigura umwana koko ubwo utambeshye koko byarabaye murararana burinda bucya ntacyo akubajije u- ubwo se ukumva yaba ari muzima reka niba nyina yaramuroze ni banyuma muzima rwose Hmm?
Hmm.
he rusi reka nkubwiye ibyo rero ntabwo byashoboka rwose rwose ntibinabaho ntibazanakubeshye ntibibaho niba koko wararaye iwe bugacya nta kintu akubajije icyo ni ikimenyetso ndasubirwaho ko atari muzima oya da ukaba umwana reka nawe bivuga ngo
turi ngaho nibereye niba byarabaye nk'uko ubivuga Hmm.
uhita umusiba mu mutwe wawe ubwo nyine ni ikiremba ntacyo azakumarira iwabo ahubwo ni ukubagendera kure
karwe karame mugabo mwiza rimwe rero naraye nkubwiye
Mm, ngiye guha amabwiriza kankini na senzage mm.
Eh, ariko hambere kugira ngo hatagira ibyo bangiza none se kubyo gutera urutoki ntabizi ndamenya mbangiriye nyine hari ibyo ushaka kukubwira uza kundebera urumva Mm, Eh, buriya nk'ibipimo by'intera iri hagati y'umubyare n'undi mm.
ntabwo bakwibeshya ngo bore kutabyubahiriza kuko baba bazi neza ko nza kubigenzura iyo ntera singana ite Eh, burya hagati y'umubyare n'undi Mm, haba harimo metero eshatu mm.
na santimetero mirongo itandatu ese burya cyane rwose Mm, kugira ngo zidacuranwa imyunyu mpungabihingwa mm.
zikagwingira ntizibe zigitanze umusaruro mwiza Eh, Eh, haba mu butambike cyangwa mu buhagarike mm.
ni ngombwa ko zihana intera kandi ihagije yego rata Hey, ibyo ariko iyo butubahirijwe kubigenzura biroroshye icyo nshaka kuza kundebera rero yego ni uburebure n'umuzenguruko w'imyobo baza gucukura yego umwobo wari uruziga rufite umurambararo wa mirongo cyenda santimetero santimetero mirongo cyenda yego rwose n'ubujyakuzimu bupima n'ubundi santimetero mirongo itandatu yego Hey, ndabyumva ikindi ugomba kwitaho rero kureba Mm, mu gihe bacukura itaka rivuye muri santimetero mirongo itatu hejuru yego rigomba gushyirwa ukwaryo rigatandukanywa n'iriva muri santimetero mirongo itatu zo hasi Mm, zo hasi Eh, ibyo se kandi byo ni ibyo karwe karame burya rero itaka ryo hejuru Mm, niryo ryiza riba rifite intungabihingwa ritubutse mm, urumva ndabyumva rwose Eh, mu gutera rero niryo bavanga n'ifumbire Mm, Eh, ubundi rero bakaribanza mu mwobo insina akazaba ari igishoreramo imizi amaherezo y'iryavuye hasi se akaba ari ayahe ryo ryoroswa hejuru Mm, kuko umurimo uzasasirwa yego noneho isaso rikagenda ribora Mm, ryataka naryo rikagenda rero ribona ifumbire irigira ryiza uzi ko ari byo Eh, nibyo rwose wa mugani wawe bene nk'ibyo iyo bikozwe nabi udaha ntiwaza ngo uhite ubimenya
ntashwi wazabona nyine insina igwingiye Mm, ubundi ntumenye aho byaturutse nabyumvise ni ukuza gukanura ntugire impungenge cyane Mm.
kuko barabizi Yego.
ni uko gusa nyine abantu tuba tutagomba kwirara Mm.
ariko se ko nigize nkana iki gihe koko manibura ndamusanga mu rugo ntacyo ariko ndamutumaho mukamana
mbega mwiriwe mariti mwiriwe ni karibu rwose uyu munsi se kutashye kare amafaranga yabuze di yewe keretse ari ukugondoza imana rwose aho ubundi uyu munsi abagenzi barumbutse heee telefone ya manihura se ko yananiye yego ese disi ntiwamenye ibyamubayeho Mm.
ejo bubu yarunamye ngo agiye gukaraba ayifite mu mufuka w'ishati imutanga mu ibase yuzuyemo amazi rwose ashwi sinabimenye yewe yiriwe yanitse ariko ubanzana n'ubu yanze kuma ubwo rero ejo nta verisoma nazanye Mm.
na- na- nari nakoze nabi uyu munsi nari nayazaniye rimwe heee yamye noneho ubwo ndayamuguhera aho azira
nta kibazo kintu komariti ubu ibihumbi icumi n'ibyo umuha buri munsi ni ay'iminsi ibiri ayo ngayo
eh niko ubu ushatse kuvuga ko buri munsi ataha yanywereye amafaranga ibihumbi bitanu byose
reka buriya afite aho abika nuko utahazi Eh, eh, eh, ceceka wa mwana we ntabyo ubuze Hmm. nta handi abika uretse mu kabari Hmm.
Mm.
N- nako ibyamanihora reka tubyihorere ngaho ubwo nyigwirira ibyawe gusigaye ucuditse n'umwana wacu rusiya di
ariko inkuru ziragenda ahantu se urabona ari kure Hmm.
urumva ko wakundana na rusiya simbimenye
ndabizi ko nawe ukurikira yawe ubwo mbwira numvise ko yanagusuye akarara yiwe
reka reka aha wagira ngo se nanakubwire ko mwararanye bugacye ntacyo umubajije ego Ha?
ubwo si byo kandi byo
ariko mariti uvuze ko yagucishije mu ijisho di rwose niba utari unabizi wahatereye amanota njye nkubwire Eh, none isura umujyanama wa rusiya ko numva n'amabanga yacu yazi Nyahaha, uramenye si mugutumyeho ariko wava utuma tuzongera kunyizera kandi wowe nari mbikubwiye nk'umuntu nyine nagira ngo ngire inama
unakoze ndagushimiye reka ngende ubwo uraza kuntumikira ntugire ikibazo rwose ubwo nawe uba utaha byo gutumikira ndabikora
ariko se buriya rusiya nzajya amenya icyo ashaka gute yaje nsaba kwitonda ntitonze abibonamo ubugwari niba yari uko yabifashe se kuba yaba ndenganyije ariko ubwo niba ariko byagenze ubu ntacyo nabihinduraho ubwo ubutanzi ikosora
ayiwe mukamana ko amennye ibanga yabikijwe na rusiya aho uyu mwanzuro maritine afashe uzagwa rusiya amahoro ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri